muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho kuri interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaye ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba turamaze kubona yuko hariho benshi usanga bakora amakosa ku kutamenya cyane cyane abamenyeshamakuru badafite uburambe bukwiye muri uwo mwuga hariho n'abandi kumbure basamara ugasanga bakoze amakosa bakibagira ku itegeko ryo kugira ngo ryubahirizwe n'abantu bose uwo ni nesitoro bankumukunzi uyobora urwego sense rushinzwe kugenzura itangazamakuru mu burundi aha yari mu nama na bamwe mu bayobozi b'amaradiyo abasaba gukurikira amategeko agenga itangazamakuru kugira ngo birinde kujya bafatirwa ibihano mu makuru y'imikino mu gikombe cy'isi mu kanya gashize ikipe ya irigwe yatsinze y'uburusiya ibitego bitatu ku busa arabiya sawudite itsinda misiri ibitego bibiri kuri kimwe bivuze ko muri iryo tsinda a irigwe ariyo iza ku isonga n'amanota icyenda uburusiya atandatu arabiya sawudite atatu misiri ubusa mu kanya turagaruka mu karere k'ibiyaga bigari tubagezaho amakuru inzego zifite aho zihurira n'umuryango ndetse n'abafatanyabikorwa bandi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umubare w'abagwingira mu rwanda izo nzego zirasabwa gufatanya hamwe zikakirwanya ni mu gihe mu rwanda kugeza ubu havugwa abana bagera kuri mirongo itatu n'umunani bagwingiye ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa imibare itangwa n'ubutegetsi ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda birimo ikigwingira mu bana bato igaragaza ko mu gihugu hose mirongo itatu n'umunani ku ijana bagwingiye ni ingingo ubutegetsi buvuga ko ibangamiye iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusange zimwe mu mpamvu zifatwa nka nyirabayazana n'izishingiye ku bukene butuma bamwe babura ubushobozi bwo gutegura indyo yuzuye ariko nanone n'izishingiye ku myumvire ubutegetsi buvuga ko ikiri hasi kuri bamwe mu mpera z'icyumweru gishize inzego zifite aho zihurira n'umuryango n'abandi bafatanyabikorwa bagaragaje ko mu mujyi wa kigali iki kibazo kiri kuri makumyabiri na gatatu ku ijana by'abana bagwingiye ari naho madame Esperance Nyirasafari minisitiri w'iterambere ry'umuryango aheraho asaba inzego zose gusenyera umugozi umwe bakakirwanya mirongo itatu n'umunani ku ijana by'abana bagwingiye ntabwo ari ibyo by'igihugu buri wese afite uruhare kugira ngo agire icyo akora dukumire turamire abana bacu bo mizero y'igihugu cyacu mu gihe kiri imbere twe kubatakaza bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze basabwa kugira icyo bakora ngo bahangane n'iki kibazo cy'imikurire mu bana bato baravuga ko kuba bamenye birenzeho uburemere bw'iki kibazo ari umwanya mwiza wo gufatanyiriza hamwe bakakirwanya madame kayisime nzaramba ni meya w'akarere ka nyarugenge nako kabarizwamo abari ku mpuzandengo ya makumyabiri n'icyenda ku ijana by'abagwingiye kubaka za kaburimbo n'amazu meza dufite ikibazo kimeze gutya ntaho turimo tugana birasaba ko tubanza kwita ku muryango n'iki kibazo twagaragarijwe mbere y'uko n'ingengo y'imari
bamwe mu baturage baganiriye n'ijwi rya amerika kuri iyi ngingo yo kugwingira bagaragaza ikibitera babibona mu buryo butandukanye uyu mugabo yirirwa atambagiza ibinyamakuru mu mujyi wa kigali n'ibindi bitabo byigisha indimi kubibona amamaramuko ngo ni ihurizo rikomeye ibinyamakuru ntabwo bakibigura ni ukubura akazi kandi umuntu yagakora ubu kuba nirirwa nzengunuka na bino ntabwo ari ukuvuga ko nabuze ibindi nkora ahubwo nabuze ubufasha nabuje n'igishobo aricyo giturukaho kuba ba bana banjye bari kubaho nabi bari kugwingira kuko nta mafaranga ndi kubona yo kuba nabaha saa sita ngo barye nta kazi nyina afite kamuha ifaranga ngo arabahahira naho uyu mubyeyi nawe ukora imirimo yo gusukura imihanda mu mujyi wa kigali yemeza ko ari umukene agashimangira ko kwita ku mwana bidasaba ubushobozi buhambaye ahubwo ikibazo akakibona mu myumvire ya bamwe n'ubujiji nese navuga gutya gute utabuze icyo ugaburira umwana wenda atari ubukene ukananirwa kumutekera ibyo kurya bituma akura neza si ubujiji none se igihe wenda utabuze amashereka bya bindi by'i kigali ugafata umwana ugaterera iyo umwana ari uruhinja ukirukanka ukaza kubonana nawe nijoro ugasanga wenda yanasinziriye umwana ugomba kumwitaho kuva akivuka yewe unamutwite nta hantu hataba imboga nta n'ahantu hataba indagara iza make z'ijana kandi indagara imboga ni ibiryo bishobora gutuma umwana atagwingira kandi bihendutse imibare itangwa n'ubutegetsi igaragaza ko mu gihugu hose abagwingiye ari mirongo itatu n'umunani ku ijana intara y'iburengerazuba niyo iza imbere na mirongo ine na gatanu ku ijana bagwingiye naho amajyepfo yari kuri mirongo ine na rimwe ku ijana amajyaruguru kuri mirongo itatu n'icyenda ku ijana intara y'iburasirazuba iri kuri mirongo itatu na gatanu ku ijana naho umujyi wa kigali kuri makumyabiri na gatatu ku ijana iyi mibare y'ubutegetsi ikomeza ivuga ko abana makumyabiri n'umwe baturuka mu miryango yifite kuruta biganje muri kigali nabo bagwingiye bivuze ko n'ubwo umubare munini w'abagwingira biterwa n'ubukene ikibazo cy'imyumvire nacyo kiracyari ingorabahizi ubutegetsi kandi bukomeza bugaragaza ko abanyarwanda cumi na batatu ku ijana bavuka bagwingiye muri kigali honyine umwana umwe muri bane baragwingiye kubwo ingamba ziriho ubutegetsi buvuga ko buri mwaka bugabanya rimwe n'ibice bitatu ku ijana by'abagwingira ku ntumbero haba mu cyerekezo makumyabiri makumyabiri na gatanu cyangwa makumyabiri mirongo itanu igihe byaba bikimeze bityo ngo iterambere ryifuzwa rishobora kutazagerwaho nk'uko madamu simwe abisobanura buri mwaka turimo kugabanya rimwe n'ibice bitatu ku ijana ni gake cyane dukomeje gutyo ntabwo ya myaka twavuze ya 2035 na 2050 twayigera ngo dufite abantu dushaka ko aribo bazatugeza ku iterambere twifuza kugeraho kugeza ubu butegetsi burasaba ko zimwe muri gahunda zo ku midugudu nk'akagoroba k'ababyeyi kashyirwamo ingufu kandi kakitabirwa na buri wese kuko bugafata nka nkingi ya mwamba bwatangiramo inyigisho zirebana na bimwe mu bibazo by'ingutu bikibangamiye umuryango eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
arakoze eric bagira ubusa abanyamakuru bakora mu maradiyo n'ibinyamakuru mu gihugu cy'u Burundi bagiye guhabwa n'urwego sense rugenzura itangazamakuru amakarita y'umwuga mu gihe cy'amezi abiri ari imbere uyoboye urwo rwego yabitangaje nyuma y'inama n'abayoboye amaradiyo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanya
mu nama yiwe ya mbere n'abarongoye amaradiyo kuva atowe kugira arongore urwego sense nestor banka umukunzi ahagarara cyane ku kubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru agasigura ko ivyo vyotuma atandongozi z'amaradiyo canke abamenyesha amakuru bafatigwa ibihano turamaze kubona yuko hariho benshi usanga bakora amakosa ku kutamenya cyane cyane abamenyesha amakuru badafite uburambe bukwiye muri uwo mwuga hariho n'abandi kumbure basamara ugasanga bakoze amakosa bakibagira ku itegeko ryo kugira ngo ryubahirizwe n'abantu bose inyuma y'imyaka myinshi havugwa itangwa ry'ikarata yo kumenyesha amakuru mu burundi itanzwe na sense ariko amaso agahera mu nzira banka umukunzi avuga ko agiye kubishyira mu ngiro mu nama n'abarongoye amaradiyo yagize icyo avuze ni uko izo karata zigiye gutangwa n'imiburiburi inyuma y'amezi abiri ari imbere kandundura abamenyesha amakuru bakaba aribo bazozigurira ikindi twumvikanye ni uko kandi twagitevye ko ninde yoriha udufaranga tuzokenerwa kugira ngo iyo karata iboneke bamwe bagira bati ni sense abandi bagira bati ni ibinyamakuru abandi bati ni abanyamakuru bonyene hanyuma uh, tugeze kugira umwanzuro dusanga nk'uko biri no mu yindi migwi ikoresha amakarata haba abenegihugu bakoresha akarangamuntu haba abanyeshuri bahabwa ikarata ndangamunyeshuri haba abanyonga ivyuma imiduga amapikipiki bakenera uruhushya rwo gukenderesha ivyo vyuma iyi karata twasanze yorihwa n'abanyamakuru bonyene bazoyihabwa izo karata nshasha zigiye kuronswa abamenyesha amakuru zifise ikiringo c'imyaka ibiri itarenga nk'uko itegeko rigenga sense ribivuga abarongoye amaradiyo bitavye inama y'uwarongoye urwego rucungera itangazamakuru mu burundi bashimye iyo nama icyo basaba ni uko indongozi y'urwo rwego itoshira imbere guhana igihe habaye amakosa ndayegamiye jean mitterrand arongoye radiyo ijwi ry'umukenyezi ikorera mu ntara ya gitega ari mu bashima ibyavugiwe muri iyo nama ikintu uvuga kivuyemo ino nama ni uko habaye ikintu cyo kwemeranya n'abarongoye inyamakuru ko intumbero sense yihaye ariyo kuza iraganira n'abakorera muri uwo mwuga imbere yo gufata ibihano cyangwa izindi ngingo bakaba bari ko baraganira buri gihe kugira ngo batore umuti bari kumwe ikindi nacyo ni uko twavuganye ku bijyanye n'ikarata y'umuheshamakuru carte de presse akaba ari nacyo yashimikiye ko ahanini aho bifuza yuko yotangura gukoreshwa gutangwa mu mezi abiri ari imbere Nestor Bankumukunzi yabajijwe ku kuntu hari amaradiyo mvamakungu nk'ijwi rya Amerika yabujijwe gusubira gusamirana ku butaka bw'u Burundi atagabishijwe nta byinshi yashatse kubivuga ko yishuye ko ico kibazo ari cyo kubarizwa mu mibonano asanzwe haba mwituye Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika tugume mu burundi mu ntara ya kirundo mu majyaruguru y'igihugu haravugwa indwara yibasiye ibitoki bita ruhonyabitoke abanyagihugu bavuga ko batabona uko bagiye kubaho mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu kirundo bavuga ko imitumba mirongo itanu imaze gufatwa bavuga ko bakavuga ko batangije gahunda yo kwigisha kwirinda iyo ndwara ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze umutumba wa gihosha uri muri komine ya kirundo uri mu yimaze kubonekamwo ibitoke bigwaye abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bavuga ko iyo ngwara isasika imirima y'ibitoke aho iciye biguma vyuma birafatwa mitoti ikoma igitoke kagira aho kigiye ko gaca hajamwo ibintu imbere vy'intiribwa ntiwokirya ntiwogisoroma usanga cahiye kigahira ko kibaza ngo cahiye bagisoroma hakugana ugahiga amakukura mu kayabu bimaze umwaka bifashwe kuko bimwe bimwe byobyo ibitoke by'ibizungu nyene barabirandaguye bamwe bamwe barabitemaguye nyene baratura ariko harafatwe iby'ibirundi bene ivyo navyo igitoke ni kimwe mu biterwa mbumbarugo bitunze imiryango myinshi mu kirundo abarimyi b'ibitoke bafise ubwoba ko inzara ishobora kubinjirana mu minsi ntituzoronka ivyo turya kandi ibitoke arivyo vyari bidutunze bikaba vyahora rerega n'abana bazodupfana bahere kubera ibiryo birya agatoke k'umuntu yakikorako umwanya uwo ari wo wose imbaraga kashi ukagatema ukarabura abana none kagiye tuzokwikora kuki none ubu unya nta myumbati tugira nta mateke narafashwe n'ingwara araho twari dusigaye twikora kwako gatoki nuko duhamba baturumbera izindi mbuto zindi turima zikuzungana ivyo bitoke kubera ivyo bitoke bimaze kugwara umuhutu waragwaye imyumbati uragwara ku mutumba wa gihosha iyo ngwara ntizwi neza ndetse abarimyi bamwe bakavuga ko ari ubwa mbere bayibonye twari twoba twibaza ko nk'inkuru zobagwa bagwaratse rumaze igihe cyane waba rutuma ubushobozi bwarabaye bwinshi ugashaka kugira ibitoke cyo bigwara urumva iyo ngwara mwe ntayo muzi iyo ngwara ntayo tuzi kabisa bari bakwiye kubigerageza nyine bakaturabira ko baturonkera imiti bakatugarurira hagufi tutarashira ubwo nk'aboba nyine ari nk'abo tugarukira ko bakabafise imiti ugasanga kumura baradufashije igitoki kiragarutse kubera nicyo kidutunze nubwo iyo ndwara itaramenyekana kuri uyu mutumba ahandi iramaze kumenyekana ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara ya kirundo bumenyesha ko bwihaye ikiringo c'ukwezi kose kugira bakwiragire imitumba yose bahamiriza gutuza iyo ngwara leonidas rivuzimana aramutswa ubwo buyobozi avuga ko bamaze guca mu mitumba itari mike ya bugabira na busoni bigisha abanyagihugu uko bayituza muri iyi ndwi bakazobandaniriza aho batarashika ku bataramenya iyo ngwara rivuzimana arayisigura nagashikira imitumba mirongo itanu mu ntara yose kandi hari imitumba imwe imwe imaze kwibonekeza ko imaze gufata imirima itari mike indwara honyabitoke ni indwara iterwa n'umugera bita bagiteri ifashe igitoke usanga ubwa mbere imitoto irabenja nk'uyisutse kw'amazi ikababuka ihereye ku gasunwe umwana ni ukuma igitoke nacyo kikana nk'igihiye kandi ariho kicama utemye umutumburi haheze nk'iminota itanu hacavamwo ibintu bimeze nk'ibishira binuka cane nibyo nivyo bimenyetso bitwereka mu gihe hari abasaba umuti umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu kirundo avuga ko atamuti duhimiriza abenegihugu ko umutsinda wose babonye wagwaye barandura bakabizika bakarindira amezi atandatu kugira ngo basubire gusubizaho igitoki nta muti uhari ntibapompa ariko bakoresha ubwo buhinga hanyuma rero kugira ntiguma irandagata nuko turahimiriza yuko imikanana yose isho ibonetse igihe igitoki kimaze kwiza impogo baca bayikurako kuko nayo nyene iratuma iyo ndwara irandagata kubera zya nzuki ziza guhakura turabahimiriza kandi yuko kizira gutera imitsinda ivuyemo ayo matongo agwaye tukabahimiriza kandi yuko kizira kututurira ibitoke uva ku gitoke uja ku kindi cane cane ku kigwaye muri ubwo buhinga abarimyi barasabwa ko umupanga wakoreshejwe mu gutema igitoki kigwaye ucishwa mu muriro ni ukugira wice imigera yawusigaye ko imbere yo gukoreshwa ku bitarandura mu kirundo nk'uraruku bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga kiremeshejwe na jerome niyo nzima
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyapolitiki bafite ibitekerezo n'amatwara yo kwanga abimukira no gutsimbarara ku bya kera bakomeje kwiyongera mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi na amerika mugenzi wacu fideli niyongabo yabiganiriyeho mu kanya gashize na zenu nicayenzi uyu akaba ari inararibonye mu byerekeye politiki ubucuruzi n'iterambere na pierre claver nsengiyumva ukurikiranira hafi ibyerekeye politiki uyu akaba aherereye bujumbura mu burundi umushingantahe zenu nicayenzi yatangiye asubiza uko abona icyo kibazo
iki kibazo kirakomeye sinzi ko ubu muri iki gihe hari ikibazo gikomeye nk'iki cy'abimukira maze rero uko gikomera ubwacyo uko kiremera ubwacyo niko hariho abanyapolitiki bariko baragikamisha baragikamisha amajwi baragikamisha amajwi kandi bakagikamisha bagicuritse muti gute ibi bihugu by'i burayi bitari bike ndetse ubu ni agahararo ibibagoye babyegeka ku banyamahanga akabaye agakaciye uwishe uwundi ngo ni umunyamahanga w'umwimukira yabikoze ngo kandi abamuzanye nibo badukwegeye kandi atari byo urwo ni urwitwazo uko no gukamisha ikibi uko no gukamisha ibidakamishwa uburaya bwose uko bungana nibabe bibutse ibihugu byabo abo banyagihugu babo bababwiza ukuri nta gihugu na kimwe cyateye imbere muri ibyo by'imuraya no muri amerika ni uko nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidatejwe imbere n'abimukira abo bose bariko bararahira ko bugaye imihora yabo yose abo bose n'abasangwa butaka bo mu butaliyani bo mu budage bo mu bufaransa abo bose bose ba sekuru ni abimukira muri amerika hoho murabizi muri amerika kuva epfo muri argentine muri shiri gushika aha muri canada bose bose bose abazungu bose bari ngaha bavuye mu buraya bagiye kurondera aharuta ahandi namwe piyekara nsengiyumva icyo kibazo muri make mukibona gute nashaka kubabwira yuko icyo kibazo abantu bose ku isi bari baragikurikirana cyerekeye abimukira aho uko iminsi igenda ariko baza baracika novuga gute icyo iwanyu bivuga panshingi bolo nk'ikintu abantu baza barakubita iyo bagize ingorane iyo bageze mu bibazo bikomeye badatorera inyishu baca barondera kuvuga ubwo nyine icoroshe ko ari abanyamahanga ariko twavuga gusa ko ari buraya nicyo gituma navuga dukotorane kandi hariho n'ibindi bihugu tumaze kubibonamwo byarabaye nko muri afurika y'epfo imyaka y'ibihumbi bibiri na gatatu imbere yaho gatoyi byarabaye muri zimbabwe byarabaye no muri namibia byagombye kuba ariko aho hose nashaka kuvuga ko ibi ari ibibazo bifatiye bifitiye isano rwose n'icyo twakwita nko kubura inyishu ku bantu baba barongoye abandi mu mice myinshi aho si kuvuga gusa mu bya politiki mugabo ku byerekeye guverinance mu buryo burambuye mu bice byinshi by'ubuzima bw'ibihugu nibaza rero ko gushika aha twavuga ko iki kibazo ubu kihari gutya ni uko ubukumbure hasigaye hariho ngira nk'iburaya kuko ariyo ah, abantu bakunda gufatira ko eh, iburaya no muri amerika hatanguye kuboneka eh, neza na neza abarongozi ni mu bya politiki eh, bimirije cyane eh, ko abimukira canke bafise abantu bakorana bitwaje canke bishimikiza cane ivyiyumviro vy'ikumira ah, no gukubirana mu- ah, mu vy'amoko canke eh, mu vyo kudasa ku mubiri canke mu vyiyumviro umuntu yitegereje iyi nyifato y'abo banyepolitike ko biborohera iyo bakoresheje gutera ubwoba abanyagihugu babo bifatiye kuri abo banyamahanga bavuga ko baje guhindura uburyo babayeho bariko baruzurana bazohava barengera ibitigiri vyabo eh, vy'abazungu nkangaha muri amerika bakavuga ko ivyo vyoroshe kuri abo banyepolitike kuronka ayo majwi kubera bateye ubwoba abanyagihugu nicaye nzi mubona icyo ari ikibazo kizorama kizomara igihe canke ni ikibazo kizomara igihe kigufi abantu bagasubira bakabona ko ibibazo nyamukuru atari ivyo byaba bimukira ari ibindi jewe ndiyumvira ko eh, i- ivyo ubwa mbere ibihugu vy'i buraya cyane cyane ubu biraboneka ko biri mu ngorane zidasanzwe eheraba ikibazo nyamukuru cy'i buraya si ico bavuga ni kirya kindi cyabateye ko basambura ivyo bubatse kuva imyaka irenga mirongo itanu ubu intambara y'isi yose ya kabiri iheze abakuru babo umukuru w'ubudagi n'umukuru w'ubufaransa bagiye hamwe bati reka ntidusubire n'umunsi n'umwe mu ntambara twahozemo iminsi n'imyaka n'ibinjana tubivemo rwose twiyubake twubake ikintu gishasha kiduhuza twibagire icyaduteranije ngubwo ubugabo bereka inzira uburaya kugeza aho bubaka iri shyirahamwe uru runani rw'abanyaburaya ibyo bintu bubatse mu myaka mirongo itanu byabaye imboneka rimwe mu buraya bwose bituma ata munyaburaya asubira kwinuba uwundi bituma uburaya bwose bugira ifaranga rimwe bituma abanyaburaya bose bashoreranira ibidandazwa akazi byose babishyira hamwe uburaya kiba igisata cyiyubase kirusha i- ku isi nzima ibindi bihugu byose na amerika irimo none iyo nyubakwa nzima ikomeye gutyo abo bantu ba- bateye bariko barayisenya aho hose bagira bati ntihagire uwuza avuye muri afurika cyangwa mu- muri asiya yo hafi yacu ntihagire uwinjira aho nabo nyene bariko barasenya n'iryo shirahamwe ryabo ryabaye kirangiranwa ryabahaye agahengwe ribaha ubukomezi none bariko barisenyera ko urwabo babona ariko ntibabibona hari n'ikindi cya kabiri nyakugira amahoro ego munyarutse batabona kandi gikomeye ni uko uburaya bwose uko bungana ibihugu mirongo ibiri n- n'umunani n'indwi mirongo ibiri n'umunani bakeneye abakozi bavuye hanze ego turaki miliyoni ijana na mirongo itanu ego turakigaruka ko ico kibazo eh, ni ikibazo gikomeye reka ibintu ego nyakugira amahoro ego reka tuze ego tuze ku mirongo ya telefone dufise Dani Dani uratwumva abumva ego irindi zina naho uri nza n'ikinyero mpamira akiza nkaba mba mu ntara ya murambi i burundi dufise ikibazo canke iciyumviro yegomeye n'intererano kumbure ku ku kijyanye n'ukuntu ibihugu bya buraya na amerika usanga bikumira kumbura abantu boza muri icyo gihugu muri ibyo bihugu kumbure bifunze kuri kashi cyangwa ibiba byarashikiye muri ibyo bihugu eh, bakavuga yuko kumbura bajyayo bo- baba bitwaje ubube gito butari buke kubatwara ubuzi n'ibindi hanyuma bari igihugu b'ibyo bihugu nabo bagaca babona yuko uwo munyepolitike babwira ko yokumira abandi agashyira imbere rero umengo niwe yoba afite icyumviro cyiza ariko burya nta muntu akumiriye mugenzi wawe yigera gushikana ku iterambere canke aba afite politike nziza uwo ukumiriye mugenzi wawe nawe buraca akagukumira ahubwo abarundi eh, canke abandi mu bindi bihugu bose bari bakwiye ku- kurabira akarorero ku bantu amuribere muri mu bigize agerageza gukumira abandi umuribere nyawe rero ak- ahuza bose atawe akumenyeriye kuko ejo uno munsi bashobora gukumira umuntu ugasanga nawe baragukumiriye ntawe uzi ko eh, nabo nyine bazaguma muri icyo gihugu baba- bapfuye bavukiyemo ejo barashobora ku- kwisanga mu kindi gihugu cyanke abana babo nabo bagasanga barahuye n'ibyo bibazo rero iyo ngendo yari ikwiye gufutwa ikwiye kugira inyuma yo gukumirirana ahubwo bakabona ko abantu bose ku isi yose tungana ibyo byoba byiza Mm, murakoze eh, murakoze ku cyiyumviro cyanyu dani Eh, dufise kandi ibihugu inda irindi zina nawe uri nitwara urwenda ubundi ariko amazina yanjye nyakuri nibagwe neza jean de dieu ndi kigali mu rwanda mu murenge wa jabana yego icyiyumviro cyangwa ikibazo njyewe rero ukuntu ndimo mbyumva urabona abantu barimo bagenda bajya hanze mu mahanga abenshi ntabwo barimo kubagendekera neza ahubwo ikintu nabwiye abantu bose barimo kumva radiyo ijwi rya amerika bareke gushaka kujya hanze mu buryo butazwi kuko hari benshi barimo kugenda bagahurayo n'ingorane bamwe bagafatwa ku ngufu abandi bakicwa ukabona birimo kwangiza ikiremwamuntu ahubwo ikintu nababwira rwose na leta nidufasha igerageze kureba buryo ki abantu bajya mu mahanga badafite ubwo burenganzira bakurikiranwe neza ntihazage umuntu wongera kugenda murakoze cyane ndabakunda murakoze radio ijwi rya amerika tugaruke kuri iki kibazo c'abimukira Abo bategetsi bariko bagikoresha kugira ngo bashike ku butegetsi mu kwinuba abanyamahanga mu kuvuga ko ibibazo byose bifatiye kuri politike n'imico biri mu bihugu byabo biriko biterwa n'ico kibazo c'abimukira ivyo biriko bishika mu gihe tuzi ko ibitigiri vy'abantu bakiri bato biriko biragabanuka cane mu karere k'iburaya ubu igitigiri kinini cy'abantu usanga ari abantu bamaze kugera mu zabukuru ivyo no kwita uh, declin eh, demographique Pierre Claver Nsengiyumva ico kibazo ntibona ko bitangaje ko bariko binuba abanyamahanga kandi abo bimukira rero bazana bakaza bagakora bagafasha ibintu nka sécurité sociale eh, ku bantu bageze mu zabukuru mu gihe hari ibihugu byinshi n'ubutaliyano burimwo bukeneye eh, kuzana abantu bakiri bato bafasha abamaze kugera mu zabukuru mubibona gute iki kibazo kirakomeye cyane kuko uravye ni- n'inguvu ah, n'ubukomezi abantu bariko barashiramwo mu kugira icyo bita repression ah, y'abantu barundi ata kibazo bobo bari ba- baba biyumvira mu mutima wabo gutera aho bageze ariko karaba ingene bafatwa bafatwa nabi turabona amasanamu amwe amwe aca kuri eh, kuri ibyo bintu ngurukanabumenyi ku marezo sosiyo n'ahandi uribaza uti mbega ubwo aba bantu ufise ikibazo by'ukuri ninde ufise ikibazo ni ni umwimukira cyangwa ifiswe n'uwo muntu atagira inkomezi ngira zo- zo kugira ashobore kubaza abo yataweza kubaza eh, ibibazo arimwo ngene bobitorera inyishu iki kibazo uriko uravuga eh, abantu benshi baramaze kugivuga ko ku vyerekeye ukuntu imvura y'abantu batanguye kugabanuka kubera ko byavuye mu mapolitike menshi bakoresheje byo kubitse ku kugabanya imbyaro ubu rero bikaba biboneka ko eh, hariho nk'ingaruka n'ubushakashatsi buriko buriga ko aho eh, ngira kurondoka biriko biragabanuka mu buryo bunini hariho abashakashatsi bariko baravyiga jewe sinzi ndabizi cyane mugabo ibyo numva abandi bose bavuga ni uko ikibazo nyamukuru abantu bafise ubu iburaya nk'abategetsi cyangwa abandi bantu bafise ubu- ubushobozi ni uko abanyafurika cyangwa abantu bava muri aziya boba ubu ari benshi cyane kandi bashobora kuba eh, mu myaka iyi mirongo itanu ngira cyangwa ijana yo biri imbere bazoba baramaze kuba benshi cyane ku buryo aribo bazoba bagize ibyo bihugu ariko ivyo nagira mvuge ko icyo si cyo kibazo by'ukuri kuko ufashe igihugu nk'aho muri muri amerika ni igihugu kirimwo abantu bavuye mu mice yose yo ku isi ahantu henshi mu bihugu byinshi Eh, ni ubwoko bwinshi cyane bw'abantu ku buryo n'iyo ufashe umwirabure uwo bita umwirabure muri amerika eh, ntiwovuga yuko ari umwirabure nk'uko twe tumubona ino nicyo gituma rero mvuga nti mu minsi iza kazoza k'ibihugu ni ukuvuga ko abantu bazoba ah, bafise akaranga k'igihugu n'aho batazoba ibyo ari byo byose bariyo bavuye
uwo ni Pierre Claver Nsengiyumva akurikirana hafi ibyerekeye politike mu gihugu cy'u Burundi naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Almas Kalala wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo Ijwi ry'Amerika